sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya.
kanattaansuudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaatti ceena.
godina shawaa bahaa aanaa boosaatti keessatti gaafa hagayyee 22 darbe humnoonni hidhatan dargaggeessa ziyaad nuuree jedhamu manaa baasanii akka ajjeesan maatiin sagalee ameerikaatti himan aanaa boosaatti keessatti humnoonni hidhatanii socho'an kan waraana bilisummaa oromoo dararaa biroollee uummatarraan ga'aniin qe'ee keenya dhiisnee baqachuufillee dirqamnee jedhu namoonni dubbisne gorsaan ajajaa waraana bilisummaa oromoo immoo waraanni keenya gochaalee akkasii hin raawwatu jedhu. mitikkuu fiqaaduu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba kunoo.
godina shawaa bahaa aanaa boosatti magaalaa boolee keessatti torban darbe gaafa hagayya 22 bara 2024 qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'an waraanni bilisummaa oromoo ilma koo ziyaad nuuree jedhamu halkan manaa baasanii ajjeessan jechuun obbo nuuree gannaa haala itti aanuun taatee naannoo sanatti ta'aa jira jedhan ibsu.
ziyaad nuuree jedhama umriin waggaa 22 amma. Dhiinnataan baankii Abisiniyaa boolee keessa hojjeta. Maatis bakka ishumatu mana haadha isaa ga'a dubartoota lama qabaani. Lameen keessaa manni haadha isaa ijoollee jaha isa waliin akka dhiiratti isumatu hangafaa yaa isumatu waan hundaa tajaajilaatiin hin jiraanne naannoo sana kan ol ba'u hin dandeenye.
Kun halkan moo guyyaadha?
Halkan halkan sa'aatii.
Eenyudha kan kana godhu abbaan isaa beekamaa qaama kamii?
Qaama hidhatee bosona jiru waraanni bilisummaa Oromoo maatii jiraanne toota uffatti dhiyaate kan miidhagee qaama buka jiru malee qaama mootummaati.
Isin amma bakka sana dhaquullee hin dandeenye kan naan jettani sodaa mana geenyaa fi boo'icharra dhallee dhaquu hin dandeenye moo maaliif?
Hin dandeenye boo'icha yeroo sanii guyyaa waraanni mootummaa jira. Caasaa gandaa kan ta'e bakka san yoo san bakka qabree dhaqeeti boodarra dhaquu hin dandeenye. Egaa maal dura manaa fuudhan manuma kanaa na fuudhaniiti guyyaa shan na bulchanii nyatamanii qaama kee kana udheewwan arganii tokko dudduubatti hundeessanii dhaqee bakka guyyaa sadii dhabdeessee arga rabbantiin hakamanne maasaa kootu gara hektaara shanii ka ta'u qophaataa ishee isaanumatu itti fayyadamaa tura gara Itti fayyadamu jechuun hin qotatu moo maal godhu?
Kiraa kennatu.
Qaamuma bosona jirutu lafa keessa lafa qonnaa kiraa kennatee nyaataa?
Ee warra isaan jala deemu kanatu gaa isaan to'annoo jala jedheeti niin kiraa kennu maal isaanuma jechaadhaaf.
Warri kiraa irraa fudhatee qotatee nyaatoo maal jedhu hawaasuma naannooti moo nama iddoo biraarraa dhufe?
nama iddoo biraatu irraa dhufe warra qotu kana isaanitti kennan hawaasni naannollee walumaan maal in qoodaman isaan jaruma garee cite qoodamu bakka.
Yeroo aangoo hangasii qabaatan kanatti qaamni mootummaa maal hojjechaa jira nageenya eegsisaan jiru.
Qaamni mootummaa maal nageenya eegsisaan jiru maal amma achuma jiraniin amma yoo ta'u yoo danda'u kan biyya keenya qaceessu kun waraanni achuma kiiloomeetira takkaan fagaatu irraa bakka kiiloomeetira takka irra jirtu bakki qaamni waraan achumatti ni qawwee dha'umtiin dhaga'anii marrajaa wayii kennameefi jira jechaan gandaa akka wanti naannoo sanii bira jira marrajaan nu kennan san akkana jedhanii jirri asiin tartaan nama fuudhuu eddee ka'a afaan baanaannaan hin ta'u doofisuu eddaa jedhanii diriituma hin ta'u waraan mootummaa makkalaaqaa sanuu.
Birrii hagamii faa nama gaafatu yoo nama tokko qaban birrii hagamii faa namarraa fudhatu.
Nama amma akka qabeenya isaa kuma dhibba shan illee miliyoona illee.
Birrii kana karaa baankii dabarsu moo maallaqa callaadha itti kennu moo eessattis itti kennama gaafa akkas godhamu.
Callaa itti kennama nama qabannee asuma katama keessa isa kanarraan deemtumaan dhaqee bakka san kaa'e jedhameen isaan achi katamaa keessaa bahee bakkee akkan akaa'ee jedhanii arginan isaan hin argamu jarri hin argu fakkaatan jedhanii yoo isaan fuudhanii lakkaa'atanii timiin geessan qalbii dhiisee nam'anii bakka.
Jireenya akkasii kana erga jalqabdanii Fakkeenyaaf isinirraa yoon ka'e mana kootiillee bahee mana koolleen bulu naan jettanii jireenya akkasii kan naannoo sanatti jalqabame amma waggaa meeqa lakkoofseera.
Waggaa sadii lakkoofseera.
Namni biraan Jamaal Badhaasoo jedhaman kanaan dura qonna qindaa'aa martii kan Apparaawaash jedhamu keessa hojjechaan ture jedhan maaliif qonna diinaa keessa hojjettu jedhamuun waraana bilisummaa Oromoon doorsifni hanga lubbuu koo balleessuu waan narra ga'eef maatii fi mana gadhiisee bakka biraatti baqachuuf dirqame jedhanii rakkoon kun ana qofaa osoo hin taane hawaasa bal'aa naannoo keenyaa irratti erga raawwatamuu jalqabe waggoota sadii fixeeraa jechuun ibsu.
Dura lubbuu baafachuun jiraan yeroo dhageen jiraatu namni waa caccabaa kasallee.
Lubbuu baafachuu yommuu jettu eenyutu lubbuu keessaniif sodaa ta'e mootummaadha moo qaama hidhatee waraana bilisummaa Oromoo kan laga galeeru?
Qaama hidhatee adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu qabu kana jiru kana ka'a keessatti kaayyoo bilisummaa Oromoo harkaan qabne kan gaatan mallaqa kafalchiisan jira kuma shantama irraa kaasee hanga kuma dhibba lamaatti kafalchiisan jira kuni. Hojii namaa keenyu tokko tokkoon maatii keenyarra waan ga'ee qabatamaa waan jiru jechuudha.
Gochaalee godina shawaa bahaa keessatti ta'aa jiru jechuun namoonni himatan kanarratti yaada bulchiinsa godina shawaa bahaa irraa argachuuf bilbila harkaa bulchaa godinichaa obbo Abbaabbuu Waaqoo irratti bilbillus ergaa barreeffamaan erginuufis hin deebisan. Obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaa Olaanaa hoogganaa Abaa'oo Waboo dhimma kanarratti gaafanne uummata keenya irratti gochi akkanaa raawwatamutti ni gaddina jedhanii mootummaan dhabamuun seermaleessummaa akkasiif uummata keenya saaxilee jechuun ibsu.
Gabaabumatti waraanni keenyi yakka akkasii uummata irratti hin dalagu jechuudha. Waraanni keenyi waraana hooggana qabu, hooggana waloo qabu, walii ajajamu, walii abboomamu, kanaamusa qabu, ka saba kanaa fi bilisummaa goonfachiisuudhaa fi lubbuu qaalii baasuudhaaf murteeffatee seene malee yakka akkasii hin dalagu jechuudha waraanni keenya.
Bakka amma jedhame kana keessumaa godina shawaa bahaa kana keessa waraanni keessan socho'aa jira moo socho'aa hin jiru?
Waraanni keenyi bakka hedduu hin socho'a. Horri harsadee naannoo sanatti ni socho'a. Ammoo waraana naannoo sanatti socho'u waraana keenya qofaa miti jechuudha. Waraanni tikni mootummaa itti dhimma ba'u. Agartee abbootii qabeenyaa deeggaru kan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaa dhalchuudhaaf barbaadu. Ka qaamonni adda addaa nutu itti abbaadha jechuu barbaadantu jiru.
Bakkoota waraanni keessan kun socho'utti kanneen nama dararan nama saaman akkasiin godhu ta'eeti maaliif bakkoota sochootan kana qulqulleessuun sinitti ulfaate.
To'annoo guutuu bakka sanatti qabaachuu hanqachuun waan jiruu fi uummata ittisuudhaaf haal rakkisaan ni jirti Inni biraan tibba kana godina shawaa kaabaa keessatti uummanni. Akkaataa barsiifata yookaan aadaa Oromootiin bahuutiin safuu ulfoo gadi baasuutiin nagaaf watwaachaa jira. Isa akkamittiin ilaaltan?
Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee fudhatee bosona jiraachuun beekama. Gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo qabu sana qabatee jiru sana deebisuu hanqachuudhaan mootummaatu sanan dhabamsiisaa jedhee itti cichee lolatti jira jechuudha. Kana keessatti. Silaa rakkoon siyaasaa waltajjii siyaasaatiin furama. Haqati dhibe otoo haqni hin jiraatiin nagaan dhufuu hin danda'u. Sababa haqni dhibeef lolli jira. Sababa lolli jiruuf immoo uummanni keenya raarfamaa jira. Kanaafuu nagaa kana dhabuudhaa fi sababaansaa mootummaa amma aangoo uummanni naagame jechuunsaa haqa qaba dhugaa qabaa jechuudha. Ammoo waan kana eenyutu qindeessa akkamiin qindaa'aa inni jedhu immoo waan gartee shakkiin ni jijjiirti. Otoo haqni hin dhufiin nagaa dhufu. Nagaa haqa malee gaafachuun ni ulfaata jechuudha. Nagaan gaafatamu kun nagaa akkamiiti? Mirga kee dhiisiitii jilbeeffadhuutii qawwee hiikkadhuutii gali yoo jedhamellee nagaa argachuudhaaf hin deemu. Ajjeefamaa hin raarfamaa kun baroota darban keessa meeqatu ta'e jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko ta'e yookaan waloo ta'e hin qabu waan ta'eef waliin dubbachuun iyyuu ulfaataadha jechuun muummichi ministeeraa irra deddeebiitiin himaniitti jiru. Gama biraatiin immoo loltoonni waraana bilisummaa Oromooti jedhamanis harka kennachaatii jiru mootummaatti. Warri harka kennatan kun loltoota keessanidha moo kan keessan miti? Gaafa isaan harka kennatan kan ammoo waraanni keessan amma laafeera moo maalirra jira jechuu dandeenya?
Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gartee hooggana abaa oboboo waan waloo ta'e ajaja gartee tokko jalatti karoora tokkoon bajata tokkoon gabaasa gartee akka hojjetanii sadarkaa koreeyoo jira. Sadarkaa gartee akka gumii sabaatti hojjetus tolfatee koree seeraaf to'annoos tolfatee gartee ajaja tokkoon fiingee tokkoon waliin bobba'uu eegalee jira jechuudha. Haala kana keessatti akka waraanni kun tokko hin taane barbaadanii diina dabalatee yookiin immoo mootummaadhuma gartee waraan bilisummaa Oromoo lolu dabalatee harka keessa naqachuu tattaafachuun hin jirti jechuudha. Harka keessa naqachuu keessa namoota. kutachiisanii galchuudhaan tattaafatan quunnamanii dogoggorsan seeraa ala akka soso'an godhan kaantu gartee simatamaa jira jechuudha. Ka waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'anii dirqama fudhachaa turantu itti dammaqameennaan dirqama isaanii raawwatanii galuu jiran jechuudha. Kanaaf waraanni keenyi inni dirree jiru hin laafe otoo hin taane keessaa gale hin jabaate hin cimeyyuu jechuudha. Waan keessaan nama diiguudhaaf tattaafatan itti dammaqameennaan keessaa qulqullaa galuu jiran jechuudha. Kanaafuu waraanni laafes hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates hin jiru. Ka harka kennachaa jiru. Ka dirqama fudhatee dirqama isaa raawwatee galuu. Kanaaf hooggannis tokko hoogganni gartee waloo ajaja olaanaarraa kaasee zooniilee saddattan keessatti ka hojjetan hundi isaaniitu bifa tokkoon socho'u. Kan ammoo tarkaanfiidhaan of dura mul'isan ta'a jechuudha.
Inni biraan tibba kana mootummaa Keeniyaa fi kan Itoophiyaa ibsa walootiin kennaniin lammiileen Kooriyaa lama naannoo kibba Itoophiyaa yookaan Booranatti humna waraanaa keessaniin qabamanii gara Alshabaabitti dabarfamanii kennamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Alshabaab waliin hojjetu jedhanii ibsa isin irratti baasaniiru. isinis ibsa baastaniiti jirtu waraanni keessan garee hidhatee lolu alshabaab waliin hidhata qaba moo hin qabu?
Hin qabu. Gabaaba. Qabaachuus hin danda'u. Kaayyoodhaan fakkaatu. Tooftaa lolaadhaan waliin fakkaatu. Waan walitti fidu tokkollee hin jiru. Qaamni kun hooggana gartee gara jabeessa ka namummaa hin qabne kan Oromiyaa irraa illee gaaffii qabu jechuudha. Naamatti jedhu jechuudha. Kanaaf qaama akkasii waliin hojjechuullee hin danda'u. Qaama kooriyaa jedhamu kaanis fuunes hin jiru dabarsinee kennines hin jiru kijibuma gartee oomishame jechuudha gaafa.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Buzaayyoo Daggafa rakkoowwan nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo walii wal qabatanii godinaalee Wallaggaa arfan keessa waggoota shanii oliif turan amma fooyyeerra jira. Ji'oota sadan darbanii hooggansi mootummaa garasitti imaluun uummata mariisisaa jira jechuun ibsu.
Akka kaleessaa miti dhugaa dubbachuudhaaf guutuu Oromiyaas biyya keessas akkuma duraan lolli ture har'a garuu sadarkaa sanarra hin jiru kaleessa magaalaa tokko deemtee galuun baay'ee rakkisaadhaa. Lola sana sababa godhachuudhaan namoonni hedduun keessatti hirmaatanii uummanni rakkachaa ture, buqqa'aa ture. Har'as guutummaa guututti jechuu yoo baanne haalli jiru baay'ee fooyya'aa waan ta'eef anis akka hooggansa mootummaatti itti dabalee akka nama biyya bakka uummata bakka bu'eetti gara godinaalee Oromiyaa deddeemaan jira jechuudha. Kun immoo murtee mootummaatiin jechuudha. Ani akka hoogganaa tokkootti hooggansa Oromiyaa keessa waan hin jiruufi duraan godina qellem wallaggaa ture. Qellem wallaggaa yoon deemu anumti mataan koo baay'ee sodaachaan ture. Yoon achi ga'u garuu simannaan uummataa ciminni gaggeessaa akkaataan jiru hundumtu jabinni uummataa jechuudha. Baay'ee baay'ee si gammachiisa. Aanaalee godina qellem wallaggaa keessa jiran lamarraa kan hafe gara kudhanii keessa deemee ilaaluudha.
Uummata keessa deemtanii dhaggeeffattan kana uummannoo maal sinitti kaasa rakkoon uummanni jedhu maalinni?
Gaaffiin uummataa inni tokkoffaan nagaa barbaanna kan jedhu. Lammaffaan misooma piroojeektiin eegale akka dhufu akka xumuramu kan jedhu malee.
bakka deemtu hundatti dhugaa dubbachuudhaaf ani waan gaggeessaa mootummaa ta'eef otoo hin taane jijjiirama mootummaa barbaannaa paartii biraatti nu dhufuu qaba kan jedhu karaa adda addaatiin yeroo dubbannu yeroo mariisisnu kana argees hin beeku hin dhageenyes jechuudha. Namoonni qalbiin isaanii gabaabaa ta'e tokko tokko akka uummanni godina horroo guduruu wallaggaa keessa jiru qeellam wallaggaa keessa jiru wallagga lixaa keessa jiruu fi wallagga bahaa keessa jiru guutuu wallaggaa akka waan hundumtuu qaama hidhatee bosona jiru deeggaruu fi deeggaraasaa ta'etti warri holola hololanii magaalaa keessa ittiin jiraatan jiru. Kun sirrii miti jedhee uummanni marii adda addaa irratti kaase jechuudha. Marii godinaalee wallaggaa arfan keessatti ji'oota sadan darbe keessatti gaggeessinee keessatti hirmaannee akkamittiin akkas ta'a kan jedhu ka'e jechuudha. Kanarra dhaabatee dhugaan jiru maal fakkaata kan jedhu gaggeessaan abbootiin qabeenyaa hundi namaa dhaqee ilaalee uummanni kun akkuma isaa kaleessaa uummata jabaa. Uummata nagaa barbaadu uummata immoo ololli barbaade cabsuu hin dandeenye akka ta'e ganda baadiyyaa fi aanaa hunda keessa deemnee argaa turre jechuudha.
Wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamu kan waggoota lakkoofseen namoota dhuunfaarra dararaa ga'uun alattis dhaabbileen tajaajila hawaasaa kanneen akka eegumsa fayyaa. bulchiinsaa fi manneen barnootaa irratti mancaatiin raawwateera qaamoleen lamaan waldhabdee isaanii karaa mariin furuuf marsaa lamaaf waliin dubbatanis walii galtee irra osoo hin ga'iin hafaniiru.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Dumurdaati.
Marree. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Sirba aadaa arsii bareedduu girmaafaa sirbaniidha kan kanaa olitti dhaggeeffattan. Achumaanii gara Harargeetti ceena. Kadiruu Ibiroo shamarran Oromoo Faars waliin haa dhandhaman.
Shamarran Oromoo yaa goloolle Ari martuu fashkari sirbi toolle Aadaa boontiif tuqaamna kan abbootii laadaalle goloolle Shamarran Oromoo yaa goloolle Ari martuu fashkari sirbi toolle Aadaa boontiif tuqaamna kan abbootii laadaalle goloolle. Shankar martuu beekumessa Sikuutoo yaa'urjii saamni keessa Wanta dargaggeessi cuwaataa miidheessa Aadaa safuun tokkummaa keenya cimsa. Shaakooyee ijootoo isaa dardaroolee duwwaalee daawwatiin mallattoo aadaa danyaa faatiin. Shamarran Oromoo yaa goloolle mari martuu fashkari sirbi toolle aadaa boontiif tuqaamna kan abbootii laadaallee boole.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sirboottan galgala kana isiniif qabnu keessaa inni tokko kan caalaa dagafaadha. Hin gaabbinuu jedha kunoo.
Gaafa rooroo wal arguu taan jabbiin hin darbu mooraa diinaa lagatte karaa sirrii qabatte ni gaabbi taaree. Hin gaabbi taaree. Ni gaabbi taaree. Hin jirree jiraachisanii jiruuf hin daaddisanii na argaa natti mul'isu gowwaa malaa raffisu ni gaabbi taaree. Ni gaabbi taaree. Hin gaabbi taaree. Gaabbi gaabbi gaabbiin booda. namaa. Walee ya walee, hee walee ya walee, hoo walee ya walee. Walee ya walee, walee ya walee, sumaan kamuu walee. Walee ya walee, hee walee ya walee, sumaan sumaa fonfolee. Walee ya walee, walee ya walee, sumaan sumaan folee. Hangafa hundaa hin tuuffatan saba guddaa eessattuu hin qabnu mudaa. Haaltuu hubatee arge hammeenyatu marge. Mormatti michuun adda addaa nu himanii kakatanii nu bananii. Karaa jawwiin hordofuu faana narganii. Waan dabe dhaloonni bare maaltu amanaa garaagaraa narangamaa. Haaliyyaa jamaa keenyaaf taane jibbamaa. Nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa. Jaalawwan sinnaara dachaa warra imaltuu kaayoo Baarudaan gadee badachaa yoom ta'e qabsoo laayoo ni gaabbitaaree. Ni gaabbitaaree. Ni gaabbitaaree. Mootatti hiikiitu dhalchaa ibiddi gorsaan naamu. Murataa dhugaatu galchaa abbaan ofiin saamu ni gaabbitaaree. Ni gaabbitaaree. Ni gaabbitaaree. Gaabbii gaabbii gaabbiin booda innabiin naabbi siile siyaasi fiiluu haqaaf goonni injiiluu ni jiiltaniire. Ni jiiltaniire. Dhugaan jiiluu injiiluu. Giddugalaa marsa michuu hanga galaa baatu beekii hanga nyamariitti wal tarree yaatu miiftuu baate fafakkaatu. Mogorirraa marsa michuu angoota gaalaala. Buusatti hanga sololuutti naadama. Aarsaan of tangalatooma. Raayoo tokkotti tokkooma. Oromiyaa sintu abbooma. Oromiyaa sintu abbooma. Oromiyaa sintu abbooma. Walee ya walee, haa walee ya walee, haa walee ya walee. Walee ya walee, walee ya walee, haa walee ya walee. Wale ya wale, ah wale ya wale, ah wale ya wale, wale ya wale, wale ya wale, kuma sumana wale.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Sirbi ittaanuu kan Daawwii Tolasaati. Adda Roolee.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.